mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm 88 n'ibice bitatu no kuri fm 104 n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga rwacu rwa facebook ni voa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyerekeye ubuzima turaza kubagezaho ibyerekeye kwitukuza cyangwa se gutukuza uruhu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongera mbaye ikaze nshuti mwumva radiyo ijwi ry'amerika nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms kwitukuza bikomeje kwiyongera muri afurika aho mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe mirongo irindwi na karindwi ku ijana by'abagore bo muri nigeria ni ukuvuga abarenga miliyoni mirongo itandatu bakoreshaga imiti yo kwitukuza mu buryo buhoraho perezida w'u rwanda paul kagame yasabye polisi na minisiteri y'ubuzima guca ikoreshwa ry'imiti ihindura ibara ry'uruhu uh, rw'abayikoresha abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter perezida kagame ku cyumweru yasabye ko iyo miti ihagarikwa uh, avuga ko igira ingaruka cyane ku buzima hasaba rero inzego zibishinzwe kwihutira guhagarika ikoreshwa ry'iyo miti mwe rero aho muri muzi ibyerekeye ikoreshwa ry'iyi miti muzi se ingaruka zabyo muri iki kiganiro murisanga ku buryo bwo kubungabunga ubuzima twayabageneye kuwa gatatu ijwi ry'amerika ryabatumiriye inzobere impuguke mu byerekeye uruhu n'indwara zifatira ku ruhu muri hafi ya radiyo yanyu rero musobanuze ejo hatazagira ikibangiriza uruhu mutabimenye reka noneho twakire umutumirwa wacu ni dogiteri amani wajeni alice muganga w'indwara z'uruhu kuri chik mu rwanda ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze eugenie ye mbanje rwose kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nzi ko mwari muri mu bikorwa byinshi cyane byo gufasha abantu no kurwanya n'ingaruka zishobora guturuka kuri iri koreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu none muri make mu gutangira mwatubwira iki kuri iki kibazo cy'ikoreshwa ry'iyo miti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bamwe bita kwitukuza
ni eugenie murakoze cyane ikibazo kijyanye n'imiti yitukuza ku ruhu ni ikibazo urebye gikwira ku isi yose n'iwacu birahari ni ukuvuga ngo umunsi ku munsi abarwayi baraza baje kwivuza ingaruka z'ibyo bintu ayo mavuta rero ari ku isoko aragurishwa aragurwa arakoreshwa abenshi twibaza ko batazi ingaruka zabyo abenshi twibaza yuko bashakisha ingaruka zayo nziza ariko batazi ingaruka zayo mbi muri izo ngaruka zayo mbi nyinshi turazibona ye turaza kuzigarukaho cyane mu- muri iki kiganiro yego ye hanyuma se muri make mubona abantu bakoresha ayo mavuta muravuga harimo ababikoresha batazi ibyo ari byo n'ingaruka zabyo hari abantu mubona baza babagana baza kwivuza baje gu- kwivuza ibijya- ibijyanye n'uruhu kubera ingaruka z'ayo mavuta cyangwa hari ababikoresheje kare bashaka kubihagarika
abo bombi barahari duhere ku baza kwivuza ingaruka zazo mbi barahari rwose umunsi ku munsi baraboneka Eh, hariho rero n'abaza kubera ko bashaka kubihagarika kuko babonye ko byabageziriye ingaruka mbi mbese banamenyeshe yuko ingaruka zayo mbi rimwe na rimwe zidasubira inyuma bakifuza kubihagarika n'uburyo bwo kubihagarika Mhm.
si benshi ariko barahari Mm. babona ubufasha se um, ahantu hose mu gihugu cyangwa n- hari ibitaro biba byihariye bishobora gufasha abantu nk'abo baba baje babagana
ikibazo kenshi kubera ko kigaragara ku ruhu Mhm.
muri rusange abarwayi nk'abo bagomba kwivuza ku muganga w'uruhu akenshi nibo bakagombye kubakemurira ikibazo Mhm.
Eh, abo rero baradusanga ariko babanziriza mu nzego zibabaye hafi Mhm.
kugeza igihe abashinzwe ubuzima babaye- babayoboye ku nzego zabasha kubafasha aho ni ukuvuga ku badermatologe Ye. I- hari buri gihe impamvu cyangwa se nyirabayazana ku kintu icyo ari cyo cyose iyo muganiriye n'abakoresha imiti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bababwira ko ari iki kibatera
murakoze cyane muri rusange abantu benshi bakubwira ko bashakisha ubwiza ubwiza urumva ni ikintu kiri relative Mhm.
ariko ku mubiri w'umunyafurika nibaza ko mu myumvire y'abantu benshi ba- bibaza ko is- irangi ry'uruhu ryacu benshi ntibaru- ntibayikunze Mhm.
abenshi bibaza ko ubwiza ari ukuba inzobe ari ugutukura Mhm.
ibyo bikaba ari byo bishishikariza benshi gushakisha ayo mavuta azabahindurira uruhu abandi bake bagira indwara z'uruhu zikabasiga inkovu ku mubiri amabara ni ukuvuga cyane cyane nk'ibishishi bikunda kwifatira abana bato mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu za nkovu byabasigiye utamenya ahantu bakuye amakuru bamenya ko iyo miti itukuza yaba muri kimwe gikemura izo nkovu bafite batifuza ibihara nabyo ni indwara ikunda gufatwa n'umwana kurwarwa n'abana kandi igasiga inkovu byaragaragaye ko izo nkovu ayo mabara umuntu atifuza ku ruhu rwe abenshi muri bo nabo babikoreshaga bagira ngo bakemure icyo kibazo ni Mhm.
ukuvuga ngo indwara rusange zituma cyangwa se ingaruka ziri fizike zi- zibahamagarira kwikoreshereza ayo mavuta ni ikintu cyatumye ku mubiri wabo hariho black spot amabara Amabara.
y'umukara Mhm.
adasa n'uruhu kamere Mhm.
ikindi cya kabiri rero bwari ubwo bwiza twavugaga urebye ari byo bituma benshi bayikoresha bumva bagomba gusa n'abazungu yego Mhm. ubwo bwiza se hanyuma barabubona bigenda gute
ubwo bwiza rero ni ubw'igihe gitoya igihe gitoya ni ukuvuga ngo uwashatse iyo nzobe mu minsi mike cyane ashobora kuba yigezeho pe Mhm.
ariko kuyigeraho ntibitinda kuko ingaruka zayo mbi rero ziraza nazo zigatangira kuko ibyinshi muri iyo muri muri ibyo bintu bakoresha harimo amavuta harimo n'imiti yagenewe ubundi kuvura indwara Mhm.
z'uruhu Mhm.
dusanzwe duha umuntu twamubwira tuti uramenya utazisiga iminsi irenze iyi kuko ingaruka mbi zaza muri izo mbi harimo n'uko gutukura tutaba twifuriza umuntu ko yatukura igice kimwe ikindi kitaratukuye Mhm.
ariko harimo n'izo ngizo z'ubundi burwayi rero bukomoka ku ku mikoreshereze idasobanutse y'iyo miti hamwe n'aya mavuta yitwa kori bulicingi porodakiti Ye. ubwo rero ashobora kuvuga ati muganga yambwiye ngo sinize ngo ibi ngibi bishobora kuntukuza igice kimwe akisiga umubiri wose kugira ngo abone uko Cyane yasa hose rwose. cyangwa se agakomeza igihe kirekire nabwo kugira ngo abone ka kantu yashakishaga Mhm. ye ubwo turaza gukomeza ariko ndabona abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara reka tubanze twakire laurent uranyumva
halo wi laurent
yego ndi kubumva ye urahagana hehe
ndi mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirano yitwa musaza musanze
musaza musaza
eh ye nuko uba ufite ak- akabazo
eh, mfite akabazo jya nashaka kumubaza nka kuriya kuntu nk'abakobwa mbona bisiga ziriya- ziriya za mukorogo Mhm.
ntabwo zaba zangiriza uruhu se nk'umuntu nyine zikamwangiriza ugasanga arangiritse
ye mu- watubwira mukorogo hari abakurikiye radiyo ijwi rya amerika bashobora kuba batazi icyo bivuze tuvuge sinzi- Eh.
sinzi niba nk'abari mu burundi bashobora gusobanukirwa ashobora kuba ari terime mushobora kuba mukoresha aho ngaho mu rwanda wababwira mukorogo wababwira icyo ari cyo
ni amavuta nyine ba- bisiga none agahindura uruhu niba umuntu yarya- yarigikara aga- aga- akagira inzobe
bayakura he wabwaze
barayagura nyine ahantu mu maduka aba ahari Eh,
Eh, wa- warayabonye cyangwa oya, ntabwo warabyumvise ndayabona ariko nyine ndumva ndumva ku maradiyo babivuga yuko muri iyi muri iyi minsi bana- bana banavuze ko ngo bagiye kuyaca Aha.
ubwo nashaka kubaza yuko hari ikintu yaba yangiriza nko ku ruhu kuko arahari Aha. ye reka Eh.
reka ubwo muganga agusubize
Eh, nimusubirize rora
Mm, murakoze laurenti ku kibazo cyiza mubajije ingaruka mbi zirahari nyinshi cyane ni nazo twahoze tuvugaho izo ngaruka rero zirashobora kuboneka ku ruhu ndetse n'izindi zikaboneka mu mu rwego rw'umubiri rusange atari urugingo rw'uruhu rwonyine aho tugira tukiri ku bijyanye n'ingaruka ziza ku ruhu hari uko kwitukuza gutandukanye na wa mubiri kamerano wari ufite bituma ko igihe gishira utongera kwiyakira uko ayo mavuta uko aguhindura ntabwo ahindura ibice byose igihe kimwe icyarimwe ngo byose bise kimwe ni ukuvuga ngo ku ibara ry'uruhu ushobora kwisangana amabara arenze abiri nanone ukaba wasubiye inyuma turetse ibyo ngibyo hari izindi ndwara zituruka kuri ayo mavuta ya mukorogo cyangwa se ibitukuza hari nk'indwara y'ibishishi ishobora guturuka kuri aba- ku ba- kuri kuri kuri ayo mavuta wakoresheje igihe kirekire hari indwara z'udukoko nazo two twibasira umubiri kuko umubiri uba watakaje ubudahangarwa bwayo Eh, harimo ama infection bacterienne infection fongique mu kinyarwanda rwose ni udukoko ni ama infection y'uruhu Mhm.
hari rero n'ibindi by'uko uruhu rutakaza kamere yarwo rukagira eh, epeseri y'uruhu ikagabanuka ugatangira ukabona udutsi ukagira ngo umubiri urabengerana
Mhm.
ibyo ngibyo bizatuma na rimwe iyo ugize nka- nk'ibyago byo kurwara ukabagwa izo nkovu z'urwo ruhu zikura bitinze kandi bikaba byatanga n'inkovu mbi ibyo Mhm.
byari ibijyanye n'ingaruka nkeya ku ruhu ariko n'ibijyanye n'ingaruka zo mu mubiri uruhu rwacu ru- rurakoreshwa mu buryo twabusoruba cyangwa se umubiri wacu ukoresha imiti ni ukuvuga ngo uruhu rwacu ruri mu- mu rugingo ru- rukoreshwa mu kwabsorba absorption sinzi mu kinyarwanda uko tubyita ni nko Ni kwinji- ukuvuga- kwinjiza cyangwa se kwakira Kwinjiza, sinzi yego, ukuntu umuntu kwinjiza.
yabivuga Eh, Ni ba- ni nko kwinjira eh.
ya miti rero dusigaho ishobora kwinjira ikazageba myinshi mu mu mubiri ku buryo iba nayo ikibazo cyinjira no mu ngingo nini z'umubiri ugasanga eh, umuntu yatangiye kugira indwara za hypertension umuvuduko bitewe n'uko wa mubiri wakiriye ya mavuta wayanyunyuje cyane noneho bikajya kwangiza izindi ngingo z'umubiri ushobora no kugera ukarwara diyabete birashoboka no kugera aho iyo byageze mu bwonko wakoresheje ibyitwa bya merikire aho eh, sisiteme nerve santarare kiryo ikinyarwanda cyayo ni iki Eh, utangira kugira ibintu byo gutitimira gutakaza gutakaza memoire ukajya ukibagirwa cyane Ni ugatangira binyuze mu kuba- bwonko binyuze mu bwonko icyo Mm.
ni cya gihe eh, ya mavuta yabaye absorbe noneho no mu bwonko bikahageraho Mm.
bifite ingaruka nyinshi rero no ku mugore utwite birashoboka ko ya absorption igera no ku no ku mwana atwite wa mwana utwite nawe akaba yagira ibiro bike umwana utwi- utwiswe akaba yagira ikibazo cy'amaso akaba yagira ikibazo cy'indwara z'amaso nka cataracte indwara z'amaso nka glaucome akabivukana kubera ko nyina yabikoresheje bifite ingaruka nyinshi cyane rero si ibyo gukoreshwa ubundi mu muri rusange abantu bagombye kubyirinda pe Nge- ndizera ko Murakoze.
uwitwa Sin- singayi ah, singayibigawa innocent ah, wa- Aha.
watubwi- nawe ashobora kuba akurikiye akaba yumvise igisubizo mutanze kuko ki- kiganishije aho mu kibazo yabazaga yavugaga ati mwambariza muganga niba ariya mavuta ahindura uruhu niba nta ngaruka agira ku bijyanye n'urubyaro ati Yego.
ese umuntu wahindu- wahinduye uruhu igihe cyo kubyara nta komplikasiyo zidasanzwe yahura nazo muri make ibi- ha- icyo ni cyo kibazo yari abajije hanyuma hari ingaruka byaba bigira ku- mu kubyara
mu kubyara byaragaragaye mu bushakashatsi ko muri ya kwa kunyunyuza k'uruhu kw'amavuta bishobora kugaragazamo amahirwe make muri contribution ya fertility ni ukuvuga ubwo ni uburyo bwo gusama
Eh, amahirwe yo- yo gusama.
amahirwe y'uburumbuke ashobora kugabanywa no kuba warakoresheje ibi ibi ibintu kuko byinshi ni imisemburo ibyinshi nk'urwo ruvangitirane rero yavugaga Mm.
usanga bikoresha imisemburo cyangwa imiti isanzwe ifite izindi ngaruka mu kubyisiga rero abantu bakagira ngo bisize gusa ariko uruhu narwo ruranyunyuza kandi rukageza inkuru ku bice byose by'umubiri ngaho rero birakomeye reka twa- twakire na gahimbare
yego gahimbare oya nyabuna agabanya urwo rusaku gahimbare Ura- Nimumu- nimumugabanye ndabona tuzambiriza ikiganiro turamugarukaho mu kanya ye mwari muvuze ko i- mu- ibintu umuntu yisiga bigenda byinjira mu mubiri none umuntu yakora iki se ubwo niba ibyo twisiga byose byinjiramo kandi buri munsi umuntu yisiga akaraba akisiga amavuta ubwo ibyo byose byinji- bigenda bikinjiramo
ibyo twisiga byose ntabwo byinjira mu mubiri ari togisike ni nk'uko ibyo turya byose bitajya mu mubiri biri togisike Mhm.
ni ukuvuga ngo mu kwisiga twagombye kumenya ni iki dushaka mu kwisiga ubundi mu buzima busanzwe bwa kiremwamuntu kwisiga tugira ibintu byitwa kari amavuta kamerano umubiri wacu utunganya umunsi ku munsi atuma ushobora no kumara amasaha runaka utisize ariko ntiwumirane ntugire umwere Mhm.
iyo twisiga rero ubundi umugambi ni ukugira ngo twongerere ya mavuta kamerano umubiri wacu duha twirinde umwuma Ye.
kuko n'umwuma w'uruhu ufite ikindi wakwangiza bitinze Mhm.
ayo mavuta rero twakagombye kwisiga ahubwo ni ayahe kuko buri wese yagombye kwisiga umwana umukuru n'umusaza noneho Mm.
byagera ku musaza n'umwana biranarushijeho kuko bo noneho twa turemangingo dukora ya mavuta kamerano imikorere yatwo iba iri hasi cyangwa yaracitse intege Mhm.
bishatse kuvuga rero ngo ni iki twakagombye kwisiga yego hari ibintu ubu byadutse by'uko abantu bazi ko ngo amavuta ari natirere bivuze ko ari uko nkubwiye ngo ni sitoro ni uko nkubwiye ngo ni ni karorayiti ngo ni karoti ni ipapayi ni arowevera n'ibindi n'ibindi Mhm.
ibyo rero icyo dushaka mu mavuta ubundi ni iki- ni- ni ikinyabitabire cyitwa siderinoleike kiraboneka rero no mu bintu natirere Mhm.
biraboneka mu mavuta y'inka tuzi ko ahumura nabi ariko ubwo buhehere arabuduha Mhm.
icyo ni ikire- ni- ni iki- ni amavuta amwe twabona ari nacuro nacuro atahinduwe ndashaka kuvuga yayandi umuntu ya- yacunze akikorera akitegurira atagiye gukuramo oderi atagiye gukuramo ibindi n'ibindi atayahinduye iyo na- iyo niyo natire twifuzaga Mm. ayo ngayo ariko kuyisiga nanone ku manywa
umuhumuro Abanza.
ndabyumva abanza uwo muhumuro nawo mu- abantu benshi batawihanganira ndabyumva ubwo byari nk'urugero rumwe Eh, ariko nk'umwana w'uruhinja hari amahitamo afite Oya.
Umwana w'umuhinja afite Oya, agira amahitamo.
n'umubiri Umwana mwiza.
mutoya cyangwa wa muntu udafite ibyo pfunwe ngo ntanukira bagenzi banjye Mm.
ayo mavuta yayakoresha aranahendutse Mhm.
pari konti mm, yatuma amafaranga adapfa ubusa mm.
tureke ibyo rero muri farumasi hari amavuta akorwa yitwa vaseline blanche vaseline blanche yifitemo ikintu gihehereza arahenduye okay ntabwo ahendutse kuko umuntu wese adashobora kuyishyura ariko nanone tugomba kureba icyo dushaka Eh, na ya yandi atukuza si yahendutse kuko ku isoko ry'iwacu arahari agura ibihumbi ijana na makumyabiri ubwo rero vaseline ikaba igeze ku bihumbi bitanu ese kuki atari iy'abanyarwanda bakoresha niba icyo tugambiriye ari uguhehereza uruhu rwacu kugumana u- ku- kwirinda Ububobere umwuma bw'umu- dukoresha amavuta atadutera ibibazo kuko arahari Mm.
n'umubiri wacu utaza kugeraho za ngaruka Mm.
ariko ugambiriye kwitukuza rero wabyumva iki cyaba ashaka ni ka kandi gatukuza ntabwo ari amavuta yisize Mhm. I- ibyo ari byo byose ayo mavuta nubwo muvuga muti yaba anahenze ariko ingaruka zimaze kuba umuntu yisize amavuta atajyanye nu- n'uruhu cyangwa se ari bugireho ingaruka none yatanga amafaranga kandi nanone umubiri we wangiritse urakoze rwose uje ni ibyo ni ibyo Mhm.
Mm.
reka twa amavuta rero rwose uzumva afite impungenge y'uko atayabona Mhm.
ajya ajya muri farumasi azayabona
Ab- abajije bamubwira ameza ayo ariyo
muri farumasi aba hari nk'iyo vaseline blanche navugaga rwose iri disponible ku isoko mu rwanda hose ashobora kuboneka Mhm.
kuko yo igituma nyarikomanda ni uko nzi ikirimo Mhm.
isoko ryinshi ubonaho amavuta yanditseho ngo baby junior jelly urwo ni urugero nguhaye Mhm.
cyangwa ngo ngo baby care Mhm.
what does it mean ntabwo uzi ikintu kiriho noneho ugasanga bashushanyijeho umubebe mwiza ibyo ngibyo bigatuma ababyeyi bayagura abakuze na- bose bavuga ati eh hariho ishusho y'umubebe birumvikana ko muri publicity umuntu azakugurisha ibintu byiza bisa neza Mhm.
ariko ikintu utazi kibumbiyemo mu by'ukuri nicyo kwirindwa nk'uko no kubirya ariko tubigenza Mm.
twavuze kubikora mu- mu- mu nzego zose zi- z'ibyo twinjiza mu mubiri wacu nibyo rwose ye reka tugarure wa muvandimwe wari wari waducitse kuri telefone gahimbare gahimbare Yego.
ndi ku murongo ndabumva ye urahagana he hari iki- ikibazo cyanjye hari amavuta aha mu burundi iwacu aharawe usanga bayita karayiti usanga n'abahungu benshi mbona banayimonoza niyo nagomba mbaze ko yo bafite ingaruka kenshi uzasanga ahindura mu maso abahungu barayaharaya abakobwa bakayaharara ndashaka mbaze dogiteri ingaruka yo bafite hamwe n'ikindi kibazo mfite cya kabiri hari fondote niko bayitaha mu burundi iwacu utuntu tw'udufu abigeme benshi baharaye kwisiga icyo nagomba mbaze dogiteri wacu murakoze ye b- b- wadusubiriramo ya mavuta izina ryayo wavu- waruvuze mbere
karorayidi karorayidi
yego hanyuma ngo na na fondotin
eh, Eh. Ah, Dr Alice cyane.
nimu- nimunsubirize gahimbare
murakoze Yego.
cyane gahimbara ikibazo cyiza wavuze Eh, karorayiti ubyumvise mu by'ukuri ku muntu wumva icyongereza biravuze ko ari ibara ribengerana rishayininga Mhm.
ni ukuvuga ni ibara rikeye ibara ry'urumuri Mhm.
kandi ubundi uruhu rwacu ntabwo ryari rifite ibara ry'urumuri Mhm.
turirabura
kandi Mu tu- Burundi kandi niba tugomba nawe- kubyishimira Mm, bishatse kuvuga ngo ayo mavuta ubundi icyo avuga ni uko nuyisiga uruhu rwawe ruzabengerana ruzamurika ruzamurikira abantu akazubazuba bishatse kuvuga rero ko ari muri bwa bwoko bya ya miti twavugaga Mhm.
ubwo ni uburyo nyine abacuruzi bagiye bahindura eh, imicururize y'aya mavuta afite izo ngaruka kuko ama- guverinoma nyinshi isi yose byabayeho ko baca ikintu cyitwa hidrokinone Mhm.
bamaze kuvuga ko bagiye guca hidrokinone abacuruzi basanga batazabaho ngo basigaye batubeshya ntabwo byemewe yuko winjiza hidrokinone mu gihugu mu bihugu byinshi ntabwo byemewe ni ikosa Mhm.
noneho rero ba- bavuze bati tuzirinda gushyiramo hidrokinone ariko twandikireho karorayiti bivuga ngo uyagura abazi icyo ashatse kugura n'uyacuruza abazi icyo acuruza Mhm.
ariko bashakaga guhuma amaso abashinzwe kubuza ibyo bintu cyane kuba Ariko- banditseho ngo ngo nta nta hidro- hidrokinone irimo Yeah. bandikaho ko nta hidrokinone Mm.
ariko tukiri kuri iyo ntambwe tu- dusobanukirwa igitukuza ntabwo ari hidrokinone gusa hari byinshi cyane hari na za merikire hari ibinyabitabire biri hanze aha ngaha byinshi bavangitiranya ndetse bigeze no ku rwego abantu bafata bya bikore- ya- ya masabune dukoresha nka deterja bakazivanga ndagowe niho bakura za mukorogo yatubwiye Oh.
na dantifrice n'ibindi byose ni ukuvuga ngo ibiri ku isoko ni uruvangitirane rw'ibyinshi rw'hidrokinone mo mm, ibyo bindi binyabitabire nka merikire inafite ingaruka mbi cyane kuko iyo umubiri yawusorobye ni ikibazo Mm, mm, bishatse kuvuga ko niba mu masabune yacu dushakamo ikintu gikesha umwenda n'ayo madeterija barayakoresha mm.
Iki- ikigoranye ni uko aho batarabipima batazi ngo harimo iki ariko iryo jambo ubundi ririvugira ingaruka rero zo twari twazivuzeho hejuru ngira ngo gahimbare yadukurikiranye karorayiti iri mu bwoko bw'ibyo turwanya ni amazina gusa bagenda bahindura kugira ngo bajijishe abashinzwe kubirwanya Ye. fondotin Ariko nayo ni ni kubwira pudre abakeneye cyangwa kubikoresha.
mu- kugira ngo twaki- tubashe kwakira n'abandi ba- bategereje ku murongo Ya- yari yavuze na fondotin ibya fondete ibya fondete rero fondete nazo burya zirahari zikoreshwa hari n'abahindura aga- aga- aka- agatafari hari n'abahonda itafari ese koko itafari ni ikinyabuzima twagombye gukoresha ntabwo ubizi mu giturage ko bibaho ko abantu baf- ba- bahonda itafari bakisiga mu maso akaryisiga ni kwa gutukuza twashakaga muri fondete ubundi ya desi hari amaduka yakabaye abigurisha abyemerewe igihe cyose utabiguriwe hahandi ifo kumenya ikirimo kugira ngo ingaruka zikubere nkeya murakoze Ye. reka twakire na thomas yego thomas
we urahagana he?
ndi bujumbura mu burundi ye ikibazo cyawe yego yego kiretse ko ikibazo bahejeje kukibaza nari nateguye kubaza iki kibazo kijyanye n'iyi n'aya mavuta bita karorasi ingaruka zayo ndaheje kuzumva Mhm.
rero nagomba ndamubaze mm, amavuta abona abantu muri rusange ba- bokoresha kugira ntabazanire ingaruka mbi kuko twamaze kumva ko hari n'izigera ku ge- ku rwego rwo hejuru ku buryo ayo mavuta ashobora gutuma agirira ingaruka mbi nk'inda umwana umwana umubyeyi atwitse akaza afite ingorane z'amaso cyangwa izindi ngorane cyangwa yageze n'aho avuga ko zishobora no gufunguza amahirwe y'uko- y'uko- y'imborokere urumva ko ari ikibazo rero nagomba ndamubaze amavuta abona muri rusange abantu bo kwigana kugira iminsi yose aba ariyo bashobora gukoresha ayo mavuta afise ingaruka mbi bayareke iyo bari iyihe murakoze urakoze tomasi mu kanya muganga yaramaze kutubwira nk'amavuta y'inka yaravuze na vaseline blanche sinzi niba aho ngaho i burundi muyibona ubwo ndamuha umwanya yakwibwira vaseline blanche turakunda kuyibona mu mafarumasi ariko kenshi ntibayirukira cyane Mhm.
kubera abantu bakunda kwirukira mu masoko cyane ugahura bari kwagura amavuta ada- adakwije ibisabwa kubera kenshi uhura ba- babesha yuko atamayidoropinone arimo kandi ugahura amavuta n'ubundi aratukuza abantu urumva nicyo gituma twagomba kumenya niba uribura amavuta kanaka ashobora gutembera mu masoko yose umuntu ashobora kugura ataya nta ngaruka yaba umwana yayisiga yaba ukuze yayisiga Ye, urakoze cyane ubwo reka mu- muhe umwanya akubwire niba hari ayandi yakugiraho inama Uh, dr arisa So, tomasi murakoze cyane we- amavuta Yego.
amavuta arahari menshi ku isoko atari meza kuko mu by'ukuri abacuruzi cyangwa se abaturanyi bacu ntabwo bajejwe ubuzima bwacu abajejwe ubuzima bwacu hari nka minisiteri niyo itureberera minisiteri y'ubuzima tukareba n'izo farumasi nazo bize ubuzima biga ibikwiranye n'ubuzima bwacu ibyiza n'ibibi barabizi nibo bantu ubundi bagombye gucuruza ibyo bintu kuko nibo bazi ubuziranenge bwabyo naho umucuruzi ku isoko ukeneye imibereho igihe cyose uzamugana azaguha ibyo wa icyatuma winjiza mu mufuko wiwe Mhm.
bishatse kuvuga ngo nitwareka kubagurira kandi ibyo bintu ubundi muri gahunda byagombye no kuva ku isoko ryacu mu rwego rw'isi yose byagombye kuvaho kuko ingaruka zo mbi zirahari kandi guverinoma nazo zirabizi zirabibona bari kubikoraho umucuruzi ntazafunga azacuruza ya mavuta yatangwaga kuri farumasi ndetse akorwa ari menshi n'abakiriya baboneka ari benshi agume yunguka kandi natwe tuyabone hafi bitadusabye gukora ibirometero tujya muri farumasi ni imyumvire isabwa guhinduka ku bacuruzi abakoresha ibyo bintu ndetse abantu bakanumvira ibyifuzo n'ibyiza byabo Ye, bya- by'ababareberera ku buzima ye ngo ura- urumva ko nka thomas yavugaga ati iyo vaseline blanche turayibona mu mu madu muri farumasi ariko ntabwo abantu babyitabira ni ukuvuga ko babaga batazi ni- n'ibyiza byayo Yego, ndibwira ko yego.
si ukuyikorera publicité ariko niba ifite ibyiza kurusha im- im- andi mavuta abantu bisiga bumva bayisize ntacyo byabatwara hari amavazeline akorwa arimo peteroli nyinshi aya arakorwa ku isoko kuko ntituyavuge ngo abantu bumve ko yose ari meza Mhm.
n'aba ari aya farumasi azaba yujuje ubuziranenge ko farumasi yashyiramo igikenewe Mhm.
akamenya kantite ya peteroli ashyiramo ariko hari n'abandi bashobora ku- kuyakorera mu rugo bagashyiramo n'ibindi byose Mm.
ibyo rero ntibizitwe vaseline blanche ngo wumve ko ikibazo cyakemutse ni ukureba n'aho yakorewe n'ubuziranenge bwayo nibaza ko ibihugu nabyo byatangiye kumva ko guverinoma zatangiye kumva ko ubuziranenge bw'ibintu bukenewe ni ukuvuga ngo twagombye kureba iki kintu cyujuje ubuziranenge kuko icyo cyo ndumva batazagikoromba ngo bakibone akoze muganga ko peteroli turabyumva i- mu- muri vaseline koko habiba byanditse ngo peteroli iyo peteroli ko peteroli icanwa peteroli iba ije gukora iki mu mavuta ku ruhu rw'umuntu hari igipimo ngenerwa yakagombye kugera kuko nayo ifitemo akamaro ariko icyo gipimo ngenerwa iwanjye mu rugo na made in rwanda hirya no hino n'ahandi na made in burundi na uganda na congo Eh, bikurikijwe n'uko yenda ari cyo kinyabutabire yabonye hafi kimuhendukiye azi- ntazashyiramo icyo kindi kuko nta zina na- n'imvange igizwe n'iki igizwe n'iki igizwe n'iki mhm.
bitewe n'igiteri poromiyeri azaba afite akora ibyo byose reka rero twiringire ko abajejwe ubuzima bacu aribo bagomba kudukorera ibifite ubuziranenge kandi babifite mu nshingano babifitemo na- n'iyo komitimenti reka tubagane ahubwo baduhe ibikwiye Nge- ndumva rwose byumvikana ubundi umuntu yari kwibaza ati si iyo peteroli ntabwo izaza ikaza kuntwikira uruhu ariko nk'uko bivuga ubwo hari igipimo nyine ba- Hari ba- igipimo bakoresha nkenerwa
Eh, mhm.
cy'isi.
Ye, twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye ubuzima uburyo bwo kubungabunga amagara yacu ubu turita ku bijyanye ku ruhu rwacu kugira ngo rutangirika kuko bimaze kugaragara ko hari abantu benshi bakomeje gukoresha imiti cyangwa se amavuta yangiza uruhu bikabagiraho ingaruka nk'uko muganga alice akomeje kubitubwira ni muganga kuri chik i kigali mu rwanda dr amani uwajene alice mugume rero hafi ya radiyo yanyu dukomeze tuganire tureba uko nyine uruhu rwacu twarufata neza tururinda ibirwangiza uretse gato mbaza ku buhanga bw'ibyuma batugabanyiriza abo bantu bafite urusaku yego abo basakuza turaza kubaha umwanya mwihangane ye ubwo mu kanya mbere y'uko tubaha umwanya rero nagira ngo nshimire abakomeje kutwandikira bakomeje kutubwira kutubwira ko bifuza kubaza hari undi tomasi ugarutse ku murongo tomasi uranyumva ye urahagana he
ni bujumbura yego ikibazo urumva yego ikibazo uvuze ngo avuze ko hari amavuta umuntu atashobora kugura mu mabutike ye nibaza ko bagerageza bagahimiriza amaleta agafasha ku buryo amavuta babona yuko adakwiye ibisabwa mu mabutike cyangwa mu masoko yegereye abantu bakagerageza ukuntu boyakurayo ku buryo abanyagihugu bagenda kuyagurira aho babona uko akwiye ibisabwa leta igafa amaleta agashyiramo ingufu ku buryo baraba ibintu bidakurikije ibisabwa n'amategeko urabona bararaba nk'imfungurwa zataye garanti bakaraba ibintu byobangamira amagara y'abantu byose bigakurwa ku masoko kuko abadandaza nabo bakunda kugira ibintu byinshi ugahura bariko barashyira ko amaetikete bakerekana ko bigifite garanti byarapfuye ari ukugira barabe yuko urudandazwa rwabo rutohomba ugahora bariko batanga ibintu bigaruka bikagira n'aba abanyagihugu ebyo novuga nta mareta niyo akwiye gufata ingambo bwa mbere kuko umunyagihugu muto muto ujya nyarucari kumbura ati atize atazi kuraba n'amagarani cyangwa ibi ibindi bintu by'akamaro apfa kugura amavuta akabona yisiga atazi ingaruka ujya uhura yabigiriyemwo rero novuga nti amareta niyo akwiye gushyiramo ingufu bakaraba yuko ibintu biriko biracuruzwa ku masoko biba bikurikije ibisabwa n'amategeko murakoze yewe urakoze cyane tomasi ndumva rwose uhuje n'ibyo abanyarwanda barimo gukora ubu ngubu uhereye kuri perezida wa repubulika paul kagame wasabye ku cyumweru wavuze wasabye abashinzwe polisi bakabwira abashinzwe ubuzima ndetse n'abashinzwe ubuziranenge ko bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo barwanye icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu uravuga rero ko amaleta yagombye kubigiramo uruhare ndumva madame alice ashobora kuba babizi kuturusha hari icyo wakunganiraho tomasi
tomasi icyifuzo cye rwose ni inyamibwa ahubwo igisigaye ni uko ayo mareta nk'uko turi muri iyi afurikane bikorwa ku rwego rwa afurika mu rwanda intambwe yaratangiwe mbese hashize n'igihe kuva bibiri na cumi na kane hagiye habaho za operesheni zo kugenda zikura ibyo bintu mu maduka ariko nanone n'ubikura mu maduka igihugu cy'umuturanyi kikabigurisha umunyarwanda cyangwa n'umurundi azabona aho abikura ni ukuvuga ngo muri rya shyirahamwe kwa gushyira hamwe kw'amareta ya afurika ibyo nabyo barabizi kandi babikoraho n'ibyo navuze ko batangiye kubaninga cyangwa se kwihanangiriza kwinjizwa ikinyabutabire cya hidorokinone mu bihugu ibyo byarakozwe ariko imyumvire y'ababicuruza imyumvire y'ababigura imyumvire y'aba big traders bashaka ya mafaranga kuko ayo mavuta ni uruganda runini rw'amamiliyoneri n'amamiliyoneri y'amafaranga ku isi nabo rero gucika intege ntabwo bizapfa kubaho nibyo navuze bagenda bahindura amazina kugira ngo bajejishe ariko mu rwanda ubu rwose hariho operesheni umunsi ku munsi barabifashe byinshi babishyize iruhande ariko ni byiza ko leta zose zibikora kimwe icyarimwe nk'abitsamuye kugira ngo twacivinga ikintu kinini ni urugendo ni ugukora hirya no hino kuko mu rusyo ugakoma n'ingasire ababikoresha ababicuruza n'aba n'aba- na leta gukomeza babwiriza abaturage babo na wa muntu wabicuruzaga bimuzanira umugati nawe agomba kumva ko atagomba kwica abavandimwe ikiremwa muntu muri make rwose nibyo nk'uko ubivuga ibyo abashinzwe kubungabunga amagara y'abantu bakora eh, ndetse ni- n'izo za leta haba hari abandi bashaka gukora ibindi binyuranije eh, nk'ubu aba- abafite abafitemo inyungu umuntu afashe nk'urugero nka black china u- u- uriya w'icyamamare urimo guku- Yes.
kugerageza gu- kwamamaza ibyo bicuruzwa birimo iyo miti cyangwa se amavuta ah, ahindura uruhu muri nigeria kubera ko azi ko ariho hari isoko ri- rinini cyane yego Eh, ngo ngo ngo aba- abahinzi bajya inama n'inyoni zijya iyindi cyane no gu- no gukanura ni ukuba maso Eh, cyane icyo gihe urinda izamu ryawe evenini ugomba kurinda izamu ryawe abakoresha ibyo bintu ntibarinda izamu ryabo Aha, leta zirinda abaturage babo rwose umucuruzi we amategeko azamuhana byanze bikunze azabireka Mm.
kuko hari amategeko afunga hari amategeko aca amande ubigurisha n'uzabikoresha ye rwose bishatse kuvuga ko intambwe yo kubirwanya yabaye siriyasi rero cyane ye twakire na remo remo uranyumva
afite ndabumva ye urahagana he
Eh, ndi kigali ku- ku gisozi Mhm. kamukorogo se nawe warakabonye
njya mbibona ku bakobwa twigana Mhm.
Eh, ubona se hari ikintu bungutse bakoresheje kamukorogo ugereranije n'uko ibara ry'uruhu rwabo ryasaga mbere y'uko babikoresha
okay, nge hari hari- hari ikintu nangiye kubaza Mm.
nangiye kubaza n'um- n'um- n'umutumirwa Mm.
hari umukobwa twiganye muri segonderi ubu ngubu turimo kwigana muri kaminuza yisize nyine ayo mavuta tugeze nko mu wa gatanu gutyo mu wa gatandatu muri segonderi Mm.
none ubu ngubu afite ibintu wagira ngo yarahiye mu maso Mhm.
ese nanjye kubaza umuganga se ya- ba- yajya kwa muganga bakamuvura bigakira
Yego, icyo ni iki- icyo ni ikibazo cyiza
Eh, ikindi kintu naringiye naringiye kumu- kwenda ku- ku- kuba gusa n'ubaza ese baratubwira ngo amavuta tuyasange muri farumasi nibyo pe i kigali uza- uzazibona ariko abantu bo mu cyaro nta farumasi azabona
Eh, yo kugura Muzasanga.
yo kuguramo imiti cyangwa iyo Amavuta.
kuguramo ayo mavuta yizewe afite sitandadi ziri zizewe Mhm.
zizewe neza Mhm.
Tu- tuzayabona hano i kigali mu mijyi mu mijyi wenda yunganira kigali n'ahandi ariko uzasanga mu cyaro ushobora kugenda kilometero zigeze mu icumi utari wabona ahantu hari farumasi Mhm.
urumva icyo ngicyo kizaba ikibazo wa muturage bizamworohera kubona ya mavuta nanone ikindi kintu sinzi wenda niba ari nk'ibishoboka wenda ukavugisha nk'umuyobozi ari nk'ibishoboka nkabaza wenda ari nk'ubaza kagame ukamubaza se aho kugira ngo ubwire ngo minisiteri y'ubuzima ngo niba ari ayo mavuta ngo ibyibandeho kuki itabwira rwanda reveni za rura zituma na- ano ano masosiyete yose atuma ibintu byinjira mu rwanda Mhm.
agenzura akora cekapu buri kimwe cyose baki- bakigenzura kikinjira ku mupaka babanje kuki- kureba imodoka izanye ibi indege ije izanye kuki batavuga ngo izanye ibi ntisubire igasubirayo koko ariko ngo Hari hari ibintu ngo hari byinshi- ibigin- hari ibizanwa n'abantu mu mavarisi yabo cyangwa se Eh, eh, binyuze nko ku mupaka biri mu mu ivarisi cyangwa mu gikapu
mm. ariko ntabwo bizuzura igihugu cyose ibyo bizuzu bizaza mu gikapu ntabwo bizuzura igihugu cyose Mhm. Eh, urabona ari uburyo bumwe bwo kubirwanya Mm.
Mhm.
urumva basu- basu- bashubijeho ibintu tuvuga amakontineri nk'icumi Mhm.
byagira iki byagira akamaro urumva ahubwo bakaza bakaza kuko bi- bi- bisiga i- indi sura bisigira undi muntu umuntu ubikoresha indi sura itari nziza rwose Mm.
Mm.
urakoze cyane rwose kuri iyo ni temonyaje uduhaye y'umuntu wabonye wabikoresheje reka mm, baze muganga kubwire niba bishobora umuntu ashobora kuba ya- yavurwa urwo ruhu rukongera rugasubira uko rwari rumeze cyangwa se rukaba rwa- rwanisubiraho gatoya muganga Mm, murakoze cyane eugene na remo remo urakoze cyane ku kibazo cyiza uwo mushiki wayo- wawe kandi murumuna wacu umugire inama azatugane tuzamubwira icyo gukora ariko ubwo mbonereho no kubwira abatwumva bose yuko ingaruka za mukorogo n'ibindi twahoze tuvugaho byose bitukuza ni ingaruka hari ingaruka z'igihe gito n'ingaruka z'igihe kirekire akenshi bigufata imyaka cyangwa se amezi kugira ngo utangire kugira izo ngaruka ari nziza ndetse n'inkeya na ziriya na ziriya mbi umuntu wese rero dukurikiranyije n'uburyo tumusanze tumugira inama ariko icyo nzi cyo nta na rimwe ari torotare guhagarika kuko uko ukomeza ingaruka ziriyongera kurusha uko zigabanuka bitewe n'uko tuzamusanga uwo mushiki wa remo cyangwa korege wa remo tuzamufasha ndetse tunamubwira uburyo yakagombye gukomeza abayeho ubuzima bwiza kuko nadahagarikiraho ingaruka ziriyongera yego hari n'ikindi cyifuzo yatanze ati nyakubahwa perezida yasabye minisante nibyo minisante yarayisabye kuko minisante niyo ijejwe ubuzima bw'abantu ariko na polisi irimo na rwanda reveni irimo muri ibyo navugaga kampeyini zagiye zibaho ari ugushakisha ibyo bikoresho ibyo poroduwi ziri ku isoko abo bose bari barimo ariko noneho hafi aha ngaha bashyizeho n'urwego rwitwa food and drug authority mu rwanda nirwo rugiye kuzajya rwemerewe kuvuga ngo aya niyo mavuta yemerewe mu rwanda ayo mavuta niyo agomba kuba ku isoko mbese ubuziranenge bw'ibyo bintu bagiye kubidefinisa biri siyantifike birapuve ati rero umuntu utuye nyamagabe nyamasheke n'ahandi kure cyane ayo mavuta azayakurahe mu by'ukuri farumasi ikora amavuta ivuga iti mfite n'isoko ringana gute kugeza uyu munsi nta wageze muri farumasi ngo yabure abanyakigali turirirwana amavuta bayasiga sehashika bakajya kuyashaka i nyamirambo kuri mirongo ine ku mavuta yitwa mukorogo ntabwo babuze farumasi ahubwo imyumvire niyo iteye ikibazo ayo mavuta nyuma y'uko food and drug authority imaze kuvuga ati amavuta yisigwa turashaka ko azavaho ibyo biri muri gahunda ndende iteganywa gukorwa ku rwego rwa leta ndetse n'ibyo bigo bibifitiye ubushobozi bishobora gusitandariza bikavuga bati ibi nibyo by'ingenzi nibyo byujuje ubuziranenge aho tubivugeho n'ikigo cya rwanda biro sitandadi ibyo byose bizajya bikorana ku buryo bibwira abanyarwanda bibwira abanyamahanga baza mu rwanda ati aha niho mwakagombye gukura izi poroduwi kandi zifite icyemezo n'ikirango kizemera inzego zose rero zarakoranyijwe nta n'umwe uryamye hariya ni burekingi niyuzi ariko rwanda reveni nayo irimo uti rero rwanda reveni ijemo gute rwanda reveni ntabwo iyo amavuta yinjiye izi ariyo ishinzwe kugira ngo barebe ngo iyo amavuta ntafite hidorokinone hoya basoresha umudekarara ariko wagombye kudekarara ibintu byujuje ubuziranenge nta muntu wemerewe kwinjiza mu rwanda ibintu bitemewe kuko n'urumogi turabizi ko ruvugwa kandi rwaraciwe ariko rurakinjira se rwanda reveni niyo irwemerera ntabwo ariyo abantu bagombye kumenya amategeko arahari kandi n'ukuri itegeko rirahari ribuza kwinjiza ibyo bintu ribuza kubigurisha ribuza kubikonsiyuminga ubwo rero ahubwo abatazi ko ahari bitegure kuzisanga bafunzwe kuko rirahari kandi rizatangirwa no gushyirwa mu bikorwa abantu bose rero barahamagawe bose barempurike ahubwo ikibanzweho ni ukugira ngo yuzazi abanze acunge izamurye hanyuma leta izatureberera nayo nk'uko isanzwe ibikora rwose ntibihera ku babikoresha bakabihagarika abagurisha bazabura aho bagurisha cyane rwose naho rero ayo mavuta twavuze azaba averebo ahantu hose kuko kugeza ubu ngubu abanyakigali ntibayashaka muri farumasi kandi ahari ni ukuvuga ngo ikiri ku mutima nicyo bajya gushakisha mu birometero n'ibirometero kuko yinjira rero turabizi ko magenda ari myinshi ibyo nabyo ntabyibagirwe imipaka icunzwe si ibintu byose bicaho hari benshi bayinjiza ashobora kuba atanaca muri rwanda reveni kuko yakabaye amenye yuko byibura n'ibintu agiye kudekarara byemewe kwinjira ariko twavuze amazina bahinduye se niba yahindura umukozi wa rwanda reveni azamenya ngo iki ngiki karorayiti birashaka kuvuga hidorokinone reka da biracyagoranye intambwe ziri gukorwa ariko urugendo ruracyahari kandi abantu bose barahamagariwe gushyiraho ubushobozi n'imbaraga bafite
ndibwira ko nibakoresha ibyo bafite hafi bakareka gukoresha ibyo ngibyo n'abo bagurishaga bazahagarara cyangwa se nk'uwo yavugaga abo mu giturage bakaba bakoresha nk'ayo mavuta y'inka mu gihe batari babona ayo yandi cyangwa se bakanakomeza kuyakoresha nta n'icyo abatwaye amavuta y'ibihwagari harya ubundi buraranukara cyangwa ubuto ahubwo ni uko abantu bifuza ibidasanzwe kuko mu by'ukuri ugarukiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ameza hari n'ahenze cyane agurirwa muri farumasi nirinze kuvugaho amazina kuko ntashinzwe gukora pibirisite y'amavuta ariko amavuta meza arahari rwose uzayashaka azayamenya twifuza ubuto nta nubwo wanuka rwose ikibazo si ukunuka ngo wisize ubuto ibyo byose birahari kandi ni byiza harimo karinoregike twashagishaga Ye, hari n'amavuta akorerwa nk'ibyo bavuga ngo made in rwanda made in burundi made in hehe Ah, ibyo ari byo byose ah, yakoz- akorerwa mu rwanda n'akorerwa mu burundi aba akoze mu byatsi abantu basanga aho ngaho ribwira usanga abasinzi rimwe ni rimwe ni uko usanga akubwira ko yayikoze muri aloe vera Mm, ariko wajya kumureba hari igihe umuntu ukora amavuta ubundi azi icyo amavuta yagombye kugira ashyiramo ka kantu mhm.
ubu arahari bagushushanyirizaho karoti ngo nayo karoti ariko dogita ese koko ni karoti yatanze amavuta Mhm.
ese koko ni ni sitoro yatanze amavuta hari izindi ingredients bashyiramo batakwereka izo ingredients bashyiramo batakwereka rero amaso yawe cyangwa yuza umu- umu- ubikoresha ku rwego rw'umuntu utazi ibyo ari byo azavuga ati ni amavuta ashushanyijeho karoti ubwo ni meza niyo mpamvu turi kwirinda ibyo byose abantu bose bagurisha ba- bagambiriye kapitalizme n'inyungu- n'inyungu zabo zo mu mu- zo mu mufuka kandi nawe ashyiramo ka kantu gatuma uzagaruka ejo bitewe na ya myumvire twatangiriyeho tuvuga yo kwifuza ku- gucya Mm. ashobora Abo bantu kwisiga rero utuvuta batajejwe akabona kabiri ubuzima karanyerera
aha ukayakunda ngo eh ngo- ngo kandi ni karoti Mm.
ariko ntuzi ikirimo uba utazi ikirimo byagombye kugutera impungenge
ariko rero batangiye mbabwira amazina yitwa baby care ubu uko ari baby care ni meza ku bantu bose Mhm.
ati wa note baby twese kuki wibaza ko baby care bivuze ko koko ari ay'umubebe kugira ngo ni ugire marketing, kabiri ni nyine kanoze marketing.
nk'ak'umubebe ni marketing ariko twemeranye ko buri munsi abana baravuka ubuze nudashyiraho bebe ninde uzakugurira
Bara- bara- bafite uburyo bagomba kutu- ku- ku- kudushuka Kutwata.
kugira ngo tubyakire ibyo barimo batugurishaho cyane cyane rwose turinde izamu ryacu twebwe abakoresha ibyo bintu tuvuga tuti ese koko birizewe kandi iyo ugifite izo mpungenge ukugira inama y'ibyizewe arahari arahari mu rwanda tugira amahirwe ko noneho nu- ni- n'ibigo by- byose biri kubihagurukira Mhm.
Mm.
Ye, abakomeje kudukurikira rero bakomeje gukurikira radiyo ijwi rya amerika eh, tubasabe gukomeza kwihangana amatelefone arimo aracika eh, abo tu- abarimo kuduhamagara turazifata zigacika ariko bihangane hanyuma turakome- turaza kubageraho tubaha ijambo bibarize rwose kuko ibyangiza uruhu eh, ntabwo- ni- ni ni byinshi kandi bihi- byihishe inyuma hihishe byinshi umuntu adashobora kumenya Ah, none muganga i- umuntu yakora iki kugira ngo nyine amenye amavuta ari bugure kandi batashyizemo ibintu byo batanditse ku icupa ibintu byose bye- bi- bikubiyemo Ni- ngo bagaragaza ibishobora kwa- kumwangiriza uruhu cyangwa se ari- amenye icyo yakwirinda umuntu yabigenza gute
biracyagoye cyane kuko nababwiye ko nk'ibyo bigo bigenewe bigenewe kugenda bikareba ngo muri farumasi ibintu birimo byujuje ubuziranenge mu by'ukuri mu rwanda ntushobora kugira farumasi utari umufarumasiya bishatse kuvuga ngo ubu- ubu- ushinzwe kumenya ngo ikintu cyawe kirimo kandi cyiza cy'amavuta yo muri farumasi igihe cyose usanga bakwereka ngo harimo abcd nka ingredient bakakubwira ati harimo ikintu kimeze gutya ikintu kimeze gutya ikintu kimeze gutyo apana kugushushanyiriza ifoto Mhm.
ibyo bintu rero niyo mpamvu nakomeje nibanda ngo muri farumasi kuko niho hantu dufite abantu bagurisha ibyo bintu kandi bakaba babigurisha bazi n'uko bafite inshingano zo kurinda abantu bazi neza yuko umunsi ba- at- yishimiye kwinjiza amafaranga akagurisha ibitemewe azabifungirwa ubuzima bwe bwose ibyo rero niho hantu numva afitiye mfitiye icyiringiro icyizere nako ku bindi rero dusubire kuri bya bindi bya- by'umuco nyarwanda mama wawe nagukorera amavuta y'inka akakubwira ngo nayacumbye ayo mavuta uzagira ubwoba aho na- hari ku bijyanye ku muntu wayaguze cyangwa wayahawe n'umuvandimwe ariko ibintu byo kuvuga ngo umushuti wanjye yanyeretse utu tuvuta aratwisiga dushushanyijeho karoti rwose tubyemeranywe ko mushuti wawe ntacyo akurusha ku buzima bwawe Ah, akenshi aragushuka Eh, akenshi hari hari ibyo akujyanamo akenshi yenda nawe arabicuruza mbese hari izindi nyungu tutari kubona yenda ashobora kuba ari gukorera twe tutazi mm.
ibyo na- nakomeje mvuga ngo kurinda izamu ryawe utazabona farumasi hafi mwigire impungenge icyo kibazo minisante izagikoraho i- iba- ibabwire n'izo nzego zose twavuze ni hehe n'iki mwagombye kureberaho kugira ngo mubone amavuta biracyari urugendo ariko hagati aho ukibish- u- wumva agifitemo impungenge navuga ati nkoresheje ya mavuta nzi ko ari natirere nta kindi kintu cyagiyemo ari ayo mafarumasi twavugaga ari ukureba ngo iki kintu kigizwe n'iki apana kumbwira ngo iki ntikirimo ariko utambwiye ikirimo ku bazi gusoma rwose icyo kintu bakirinde bakimenye noneho bya bindi bibi byanditseho iki byinshi byanditseho ngo mukorogwe wa feya wayiti tujuruje eleganse sikini dogita ukumva umuntu arakubwira ati nararwaye njya nkoresha amavuta yitwa sikini dogita wumvaga amavuta azakuvura ngo none se ko ariko byanditseho ubwo rero wa muntu azazaba azagira ubwo buto iryo toto rihoraho ari makura abacuruzi barabizi cyane bafite ayo mazina yose meza feya wayiti wayiti redi amazina meza cyane rwose ariko amenyesha ubundi icyihishemo nubwo utabibonamo iryo zina ubundi rirabisobanura neza cyane ni no kutwica mu mutwe rega ubundi se kuki avuga agomba kuvuga wayiti umweru usa niwo mwiza kurusha twe twirabura ikibazo ntunaba umweru uruvangitirane ntabara uruvangitirane rw'amabara yewe amatelefoni rero arakomeje amatelefoni akomeje kuducika ba eric ba anasitaze b'abashiri bose bari zacitse ariko anasitaze ubanza ngo telefoni ye noneho yongeye gucamo anasitaze reka nguhe umwanya ubaze yego urahagana he mbese
ndihuye ahandi mu karere ka huye mu rwanda mu majyepfo ye ikibazo
ikibazo mfite hari umuntu w'umukobwa duturanye wisize mwene ayo mavuta nyine yo kwitukuza none uruhu rwiwe ntabwo rwemera ntabwo rumwemera kujya hanze ku manywa wana yabaye nayo byahataye asohoka nijoro gusa ntabwo ntabwo hanze ajya hagera ku manywa izuba rimukubise byaba nayo byahataye none yabuze ahantu yakwivuriza sinzi niba mwagira icyo mwadufasha nkaba namubwira yo atinya kujya ntabwo ari ugutinya kujya hanze kugira ngo batabona uko uruhu rwe rusa ni uko izuba rimukubita bikamera nabi nyiramutse izuba rimugezeho yakwangirika bikomeye amavuta yaragiye amugira nabi bya hatari yarahindutse cyane
yari amaze igihe kinini abikoresha
kirekire cyane rwose
wagumye hafi muganga akubwire dogiteri alice murakoze murakoze murakoze atanazi atanazi
natanaze anasitaze ni anatazi yeee anasitaze anasitazi anasitazi huye nuko murakoze cyane anasitazi huye hari umuganga w'uruhu ese ubwo umuvandimwe wawe wamurangiye akahegera atarinze atega imodoka z'i kigali kuri se haba umuganga w'uruhu uwo yamufasha ariko dusubire no kuri za ngaruka wenda kugira ngo tuzarinde n'abandi aya mavuta atukuza agira ingaruka mbi ku kanyabuzima kitwa melanosite ari nayo mpamvu koko umuntu aza guhinduka akaba inzobe kubera ko karagenda kakazishwanyaguza ntizongere kuba kuri rwa ruhu igihe rero wazitakaje n'ubudahangarwa ku izuba buratakara kuko ibyo ngibyo nibyo bishinzwe kuturinda ubukana bw'izuba bishatse kuvuga ko mu by'ukuri mu gihe cy'ubutinde byanga bikunze izuba ribagiraho ingaruka kuko akanyabuzima kabarindaga karasenyutse cyangwa karashize mu mubiri ikindi ashobora no kugira ingaruka zo kurwara kanseri z'uruhu kuko rya zuba rimwinjiraho mu buryo bworoshye cyane ubwo tuburire n'abandi babikoresha bamenye ko bafite ibyago byo kwitera kanseri twebwe abanyafurika tutagiraga kubera uruhu rwiza imana yatwihereye none tukaba dushaka kurwangiza twimariramo twa tunyabugingo twaturindaga mushiki wacu rero uwo nguwo atubwiye azivuze sehashibe hari umuganga w'uruhu ariko na sikuri sehashika yahagera bose twese twiteguye kumufasha ku bushobozi bwose bushoboka mwakoze ubwo azajya aho hafi kugira ngo yirinde n'izuba agera i kigali
yesi burakoze cyane
hanyuma muganga iyo melanoside harabita itandukanira he na melanine
melanosite ni ibyara melanine niyo iporoduza melanine iyo melanine iyo ugiye ku zuba buriya nk'abazungu bahita bahinduka oranje bahita batukura cyane kubera ko melanine yabo ntabwo iri azi sitonga yacu iyacu rero niyo mpamvu zitarwara n'izo kanseri z'uruhu bo bakazirwara cyane kuko mu kinyabuzima bafite nanone baporoduza ntabwo imeze nk'iyo umubiri w'abirabura twifitemo bivuga ngo twari dufite uburinzi kamere imana reka rero tububungabunge rwose tububumbatire yewe kumva rero ko uruhu ruhindutse ruhinduye ibara arirwo rwiza ndumva ari ikintu abantu bakwiye kwikura mu mutwe bakamenya ko uruhu imana yabahaye ari rwo nyarwo kandi ko rufite n'akarusho nkurikije ibyo mutubwiye cyane rwose dufite ubwirinzi kamere turi kwitesha dufite ubwirinzi butuma n'umuntu asa neza rwose umuntu wirabura asa neza cyane asa neza kuko n'abazungu bagize imana babibona kuko hari kanseri nyinshi cyane tutarwara hari nka kanseri ituruka kuri icyo kinyabuzima navugaga cya melanosite yitwa melanoma abanyafurika ntabwo tuzigira kubera ko ya melanosite yacu n'izuba bifite ukuntu bikorana twe tukabaporoteje abazungu barayigira bakayigira ahantu hose haba ku zuba
ariko hari hari no kuba batubeshya nyine ngo uruhu rwera cyangwa se ngo ni rwo rwiza kurusha urwirabura n'iki kandi nyuma bo bagahindukira bakishakira ikintu gituma birya byo ku buronzaje kujya ku zuba no gushakisha uburyo uruhu rwabo rwasa n'urw'abirabura bibagiraho ingaruka ariko hanyuma y'izo kanseri ariko turanabarenganya sinibaza ko batubwiye ko uruhu rwacu ari rubi sinzi ni bya bindi byacu twifitemo komplekisi demferiyorite kuri byose finansiyema mentalema psikologikema kuri asipe zose z'ubuzima ariko ku bwiza bwo rwose tubisubiremo tujye tubyigisha n'abana bacu tubyigishe n'abuzukuru bazabibwira abandi ubwiza bwacu burabereye kwirabura kwacu ni kwiza muri sanse zose rwose reka twakire na jean longue
mwiriwe neza mwiriwe urahagana he ndi kigali indera aho bita ku mukuyu yego none ikibazo ntabaze umutumirwa urabona wenda nk'umuntu yisize ariya mavuta noneho nyuma akaza kuyahagarika nta ngaruka yaza kumugeraho
murakoze cyane jean longue ku kibazo cyiza mubajije
ubanza wari ugifite ikindi
hari amakuru nari mfite hari abajyaga bavuga ngo iriya miti itukuza se cyangwa ihindura uruhu ngo yaba ivuriza ivura ise ise ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo sawa ubwo ndabona ari nawe turi busorezeho kuko amasaha aragiye urakoze cyane muganga ni mumusubize turimo twanzura rwose jean longue murakoze cyane imiti y'ise ise ni indwara ivurwa kwa muganga rwose duhagarike umuco wo kumva yuko abaturanyi batubwira ngo ise iravurwa na mukorogo cyangwa n'amavuta ya feri bose abanyarwanda mufite mituweli de sante mujye mwegera ibigo nderabuzima bibagira inama ayo mavuta ntabwo avura ise hoya ahubwo aguhindura iranayongera kuko twatangiye tuvuga yuko hari ama infection akubonerana kuko umubiri watakaje ubudahangarwa bwawo ntabwo abivura rero ahubwo arabyongera akanakongera n'ibindi twavuze hejuru ku bijyanye n'uko ubihagaritse wagira ingaruka mbi nibyo ariko noneho uzabihagarika akagira ingaruka ni uko umubiri we wamaze gufata iyo misemburo myinshi biriya bintu byinshi bifitemo imisemburo iyo misemburo iyo yibitse mu ruhu ukabyuka ugahagarika ni nk'uko umwe w'inzoga atabyuka ngo ahagarike nta yindi alternative muganga yamuhaye nimutwegere tubagire inama ingaruka ni nziza tuzazimanajinga ariko aho mwabigejeje kenshi kenshi bifata igihe kirekire kugira ngo bisubire inyuma bimwe ntibinasubire inyuma tubimenyeho twirinde rero ku batarabyinjiramo ababyinjiyemo nabo tuzareba ko tubafasha murakoze murakoze cyane rwose dogiteri amani wa jene alice kuri iki kiganiro tugiranye twibutse ko uri muganga w'indwara z'uruhu kuri chik mu rwanda ndagushimiye cyane nkaba nshimira kandi n'abo twari kumwe bakomeje kuduhamagara babajije ibibazo abo tutabashije kugeraho kubera telefone zacitse nshimira kandi namwe mwese mwaduteze amatwi aho muri hose mbabwira nti turabakunda dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri Justin tuwete we yarafatanije na Geoffrey mutagoma eugene mukankusi kuri mikoro mwese mwese tubifurize ubuzima buzira umuze
eugenie mukankusi urakoze ku kiganiro muri